e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso a re lebelele kgannye ya work burnout syndrome gore na re ra bo re tlhalosang uh, eh, dr ross ha re bua ka kgannye a ke yona ele e ba bangwe ba ba itsanape batlang ba e tlhalosa ka occupational burnout um dumelang baretsi um eh, yone work burnout e nne ntse e tlhalosa tota um e bidiwa occupational burnout um occupational burnout e keng occupational burnout e ke letsapaleng a special type ya work stress e e leng gore motho wa yone o ikutlwela maikutlo a kgathetseng and a sa tlhole a kgatlhegela sepe and yone burnout e mm. ga e di ha motho re simolola go bona matshwao a yone mo go ene um gongwe gompieno ga se gore e simolotse gompieno mm. ke selo se e leng gore bolwetse bontse bo pakelana mo nakong e telele jaanong mmele mm. ga o sa tlhole o kgona go ga mhm, mhm. se soso o ka reng o mongwe ya ka re tswa bokhutlhong ba beke yana ntse re o ke lapile gore ke ne ke kuka dipitsa ke ne ke ya kwa godimo le ko tlase kwa moletlong ke thusa kgotsa ko phitlhong a bara he nna ke lapile re o utlwa doctor ross o tshwere nnafa kgotsa mongwe ke le o tshwere ke babala setsare ai doctor ross o na le nnafa nna mma um eh. eh, e o ne le di-activities tse di sele mm. tse di sa tshwaneng le tsa mmereko aha yaanong mm. um a mme o ka e tlhalosa jaaka bolwetse kgotsa ke sengwe se se amanang fela le lefelo la, la tiro maloba fa ba who ba ba tshotse nako ba dira dipatlisiso tsa bona ba ba itsenya mo lenaneng la malwetse gore e, e fa le yona ketle re ele tlhoko sentle kgannye eh eh occupational eh burnout go ya ka DSM4 DSM4 ke diagnostic and statistical manual of mental disorder mm. ke yone buka e leng gore di mental disorders tse di classifyile tse di tsenngwa mo go yone mm-hmm. mme yone eh yone burnout e mm. mo V code V code ke gore e classifyiwa under malwetse a minor disorders Mm. so ga o ile ko ngakeng a go tlhatlhoba go ya ka matshwao a yone mm-hmm. o kgona go bona gore a e tlhalose yang ba mm. bantsi ba tle ba e tlhalosa jaaka an adjustment disorder ka gonne modiri o ga sa tlhola a kgona go coupa ko tirong mm-hmm. mme re bona di-countries like ko britain le ko u k mm. ba setse ba kgonne go e classifya yaaka e disorder mm-hmm. ee yaanong gongwe a ke re re tsenelele sentle mo matshwaong a yona ka nako nngwe go na le motsamaisi o reeditseng ga jaana o na le badiri ba bantsi ba ba leng mo tlase ga gagwe gongwe ga a kgone go ka ela tlhoko sentle gore bathong batho ba kae ka tswana e le gore ba bangwe ba bona ba na le matsapa a occupational burnout matshwao kgotsa motho ka boena a sa itemoge matshwao wa teng ke a feng a re ka supang sentle eh pena ya ka e le bolwetse bo bo bo e leng gore ke ba tsa maikutlo a tseneletseng a ko tlase a lapileng tota mm. motho a teng o nna le letsapa o lapetse ruri a ka na dula mo tafolmo mo setulong o feleletsa a thulametse mm. and motho o le ga thulametse yalo ga se gore e thulamela paka e telele eh. ka gonne le bosigo ga a kgone go robala ko lapeng um ke motho o dulang a se monate a sena monyenyo a nna le se re se bitsang anger um mm. ga a kgona e le gore ke motho o itsheelang go itshiela ga gage go feleletsa go le e le tiriso e botlhaswa ya nnotagi um mm-hmm. eh, se sengwe se se tona se se seng monate ka yone burnout e motho wa teng o tlhoka kgatlhego mo tirong mm. o tlhole jaaka tlhola le angry a ka roga le mongwe ko tirong e le gore ga ha ikutlwe monate o na le frustration e ntsi o fila gore ha a sa tlholana le control mo tirong ya gagwe o feleletsa ka dinako tse dingwe ka gore le go tenega go go ntsi o hmm. feleletsa tota le go batla go tlogela tiro le gone go le teng mo go ene gonne ga a sa tlhole a na le boitumelo mme re kwa gage ga o sa tlhole o mofa monno ga mm. a sa tlhole a shebela go ya tirong ga itumele ga a tshwanetseng gore a ye tirong mm. sa gagwe o tla utlwang tsa bua ka resignation go ka nna yang ga nka tlogela mm. go ka nna yang ga nka tlogela nako le nako wa bantse a gopotse gore ga go ka a tlogela tiro go ka nna jang mm-hmm. a re ka lebisa mabaka a tsa work burnout go ka nako nngwe go sa kgotsofaleng mo tirong go feleletsa e le gore malobane ke buisa sengwe se se tlang se tlhalosa gore re a tsogelela re a ditirong fela ga re ya kwa ditirong kwa go na le batho ba fitlheleng ba re kgerisa ba re berekisa bosula eh, dr ross a ke a mangwe a mabaka a feleletsang a dira gore motho a iphitlhela le foo um eh, leo le lone ke bullying ko tirong mm. eh le feleletsa le paka gore motho a nne le burnout go nna ke re fela ya ka ngwana a buliwa ko sekolong nako le nako ha tshwanetse ba ye sekolong ga sa tlholana le boitumelo ba go ya sekolong ka gonne o gopotse ene motho o mo o mo buliang mm. so le ene motho o ka go ka go itse go na le motho wa mohuta o ko mmerekong ga itimelele e go ya ko tirong nako e nngwe e nna yone ebile yone mookamedi wa gago e nna ene mm. e leng gore o na le didimantse tse dintsi mo go wena le motiri mm. kana ebile o dira o sena um eh, job description ga o na clear um eh, objective ga o itse gore tota mmereko wa gago ke eng ka gonne kgantele a re o dire sele kgantele gape o a tlogela dira sele kgantele gape o dira sele and mo godimo ga tsone ditiro tseo ga na le gore a a go a kgole gore o dirile sentle mm. gongwe ka nako e nngwe o nna le work overload mm. work overload le yone mo tirong e o nang le yone ga o sa tlhole o kgona gore gore tiro o e dire o setse o dira fela o tabogile gore o fetse ga o sa tlhole o dira gore tiro ya gago e nne manontlhotlho mm. ka gore mmereko wa gago montsi o tshwanetse gore o reache di-deadlines ga o kgone go reacha di-deadlines ka gore o fila gore di-assignment tsa gago di dintsi ga o sa tlhole o kgona mm-hmm. ba bangwe ga gona le di-resources ko tirong mm. gotse o tshwanelwa ke gore o dire tiro mme ga gona di-resources ga gona stationary ga o tshwanetse gore o photocopie ga gona le inki o feleletsa e le gore dilo tse di a go frustrate because o dumalane le managera ya gago kana supervisor ya gago ka timeline mhm. ka gongwe o eletsa go ka tshwaela mo ntlheng e re buisanelang le dr ross gongwe wa utlwa gore yo dr ross o bua ka nna gompieno wa itse 089 8605 665 re tle re utlwe gore o tsamatsamaya jang wena kwa tirong ya gago mo mosong mo o fitlhele re kopana re le bantsi mo kgwebileganong ya pharakano re re re ya ditirong fela ba bangwe ba rona ba jere go le gontsi ba bangwe nka re motho a ka boela gae dr ross yaanong re feleletsa re ka kgona go ka ithibela jang eh, re ka thibela jang matsapa a eh matsapa a tota re ka kgona gore ka kgona go a thibela re ka kgona go nna le di-managera tsa rona kana di-supervisor tsa rona tse di nang le concern mo tirong ya rona mm. tse e leng gore ba na le support mo tirong ya rona tse e leng gore ba kgona go bona ga gore ga go sena di-resources ga be go feleletsa ba re ga o a dira tiro ka gonne o tsenelela le wena mo tirong o khona go tlhaloganya gore ke eng se se ka nnang sa thibela gore o feleletse tiro ya gago mm. o leka gore di-resources di nne teng o recognize mm. tiro e ntle e o e dirileng wa go a kgola ga o dirile tiro ga a setse a lemoga gore um employee e modiri o ke kgala a dira tiro eo ka re setse a borega mm. o na le dilo tse di di bitsang bo job enrichment or job enlargement or job rotation ke tla di tlhalosa jaana ke re eh job rotation ke ga bona gore ke kgalobo o dira tiro eo a ka go tsa go sutisa a go isa ko lefapheng le leng gore o bereke ko teng ka gore o tlo bo simolola selo se sentšha tiro e ntšha e tla tsenya kgatlhego mo go wena e stimulata le brain ya gago eh, job enlargement o tla tsenya tse dingwe a fokotse tse dingwe gore mm-hmm. tiro ya gago e natitshege e o ka rothela spice mo tirong ya ah. gago um job designer ka nna designer le tiro ya gago in such a way that tiro ya gago e simolole e go fe kgatlhego mm. ka gonne motho o le o setseng a na le occupational burnout ga a sa tlhole a na le kgatlhego ya tiro ga a sa tlhole a coupa e so ga a go introdusetse dilo tse mo tirong ya gago o kgona go boela gape o nna le boitumelo mo tirong ya gago mm-hmm. gape badiri ba tle ba tsewe for a retreat ga e ko ntekong ga ye go itumela bare ire ga ba boa ba tswa go foka moya o siameng nako tse dingwe ba diriwa ka di-teamwork ga ba mhm. boa ba boa bo ka re ba ntšhafetse mo ditlhaloganyeng a utlwage a re tshware fela foo re tle re utlwe gore ka ko ka two masente ene a reng masente eh, le kae raitsho e ee ke batla dr rosa mpolelele ee, nna ga ke nbe le boroko mm. Si, wena ke le moun meriko mwen, e, arla ki vro. Hmm. E, nga anpe, anpe, kipi yana mwen. Ene ki adrei, mwen kwa di kwe sa. Wa akanya kore broko bo, bo zamela na leka kongwe, kate lo e bon an kouzwa kwa tiro. Se kare ki kate lo ya, ya me ikiko no, ki kate lo ya, me ikiko. Hmm. E, wote ba wana kano tuma. Sala ya ka, ori le bo kile, Dr. Rosu, tengot la, ou kou utwi la utwa. Hmm. ee o re doctorne wa ke bone gore ke setana yang ka yone re a leboga masente a re utlwe gore tlhokaina ka ko ka two tlhokaina ga ko ka ke masente o ntse le ko ka o siame tlhokaina o ee, tlhokaina wa mafikeng oh, o siame ee. tlhokaina ga ke a siama ga o na le motho o bereka assistance ya gago e le ene a go pressurizang ka mmereko ga o kgona go mo kopa gore a go limitele ene a bona gore o na le fatigue e sa e na le Eh, eh, eh. nakho o tlhoka go nna le focus jaanong mm. ga le assistance a go irelo go bere kreya go le lela ko mm ke motho o o go thusang fela ya nong tiro ga gage e ntse e tla ko go wena gape ese intern ere mm ke go lebogile utlwa tlhokaina thank you my friend aha dr ross eh ke ka tlhalosa ka ntate masente ga ke utlwa nne sentle gore o na re eh ntate masente ka gore o dira tiro e leng gore high risk mm. and ha tiro eo e le high risk yalo a tlhole a na le fatigue like jaaka tlhalosa matshwao matshwao a mangwe a mararo mm. ke a utlwile gore ke matshwao a occupational stress occupational mm. burnout mm-hmm. so go botlhokwa gore a ye ko moeteledipeleng wa gage a mo tlhalosetse gonne ga a sa kgone go robala bosigo ene a kgweetsa tota go kotsi ka gonne a ka iphitlhela a kry-ile kotsi Mm. mme kotsi ebe le gore kane e ne e kganetse ga a ne a ka dula fatshe le moeteledipele wa gage ba mm. kgona go a kgona go mo thusa gore a rarabolle bothata bo aha o tlhokaino na bua ka gore um ntlha ke ye ya gore o a dira kwa tirong o intern fela e tiro e befiwang ntsi man mathata workload yo gore yanong ga go ntse jaana o rolela kae bathong ee go le gantsi re na le le le batho ba bangwe ba ba e leng gore ha ba tsiwa tiro yalo mm. e ntse e, e nna e nna load after load mm. ga ba kgone go go go tlhalosetsa moeteledipele gore jaaka re saile job description tiro yaka ke e Eh, mm. ntle ke dire tiro e re dumelaneng ka yone o e bone manontlhotlho a teng gore di-standard tsa teng go ya ka performance agreement mm. a di siame a ke di reachitse and then e nngwe e ga e tla ke tla e dira ga ke bone phatla ke kgonne go fetsa tiro e yaka e leng gore e mo job description because ko pheleletsong Mm. tiro e le mo job description e signetseng ke yone ya mm. go appraisiwang go na le tiro e nentse e setswana fela e, e sa ye go appraise mm, mhm. a re utlwe gore ka kwa shopping start tsholofelo ena a reng tsholo o ile a re ko go tlhoka ina mo line three dumelang hello le kae re teng le kae raitso ee. mhm. eh kgang e le e le buang ka yona mme e, e, e botlhokwa thata mm. eh gore ke bua ka so se leng gore nna se kile sa ntiragala mm. ile ka overloadiwa ka mmereko mo e leng gore ebile kore ke ne ke bereka as a supervisor ee. so e be e le gore go tseiwa le mebereko ena ya di ya di ya di safety rep le le le le quality control gore dilo tso tsotlhe tsena mm. di ba mo nna ene ka mo ebile ke ke assista le babereki ba ke berekang le bone ka mmereko ene e ne e le um batho ba e leng gore no eh ke nka ba e ya ka di ke di labor mar lefoko le ga le monate gore ba mm. thusi mm. so e be e le gore no um ke gore ke bereka mmereko o tlhoena le one wa ko siteng ke tshwanetse ke ba thuse ke etsa dilo tso tsena mo e gore ke feleleditse ebile ko bofelong go nna le diphoso tse ke dirang ka go lusa focus um e be e le gore ke feletsa ebile ke kry-a le, le, disciplinary hearing ka ah, lebaka la one mmerekong o le tse for nna ga ke le ka go tlhalosa kore go nna di-excuse tse dintsintsi gape ke feletsa ke fila gore no there is an agenda towards nna mm. ee yaanong yaka ga ke bolela so ebile ke ke gaufi le go feleletsa final written warning e nne ke e filwe mm. ka lebaka la tsone dilo tse di ntseng yalo mm-hmm, mm-hmm. ee tota ga go monate le e seng ke go utlwa tsala ya ka re go utlwile utlwa dr ross right oh, ya mma eh eh fela ya ka ke tlhole ke bua go le gantsi mma ke bua ka job description e le gore mm. e dumelane mo ga mo pele eh Eh, magareng ga moeteledipele le modiri go nna monate mm. gore ga lefeng le yalo le dumelane ka tiro e mo nakong ga e ntse e tsamaya modiri a bona gore wa retilelwa ke go dira tiro wa ya mo supervising ba discasa a be a mo arrangetsa training mm. now jaaka rre a ntse a bua a ntse a kgobotlelelwa mmereko a kgobotlelelwa mmereko sa diary ya gage nako nngwe le nngwe ga a siwa mmereko o seng mo job description ya gage a e signe supervisor a signe gore mo file mmereko o feng le o feng le o feng mm-hmm. ka nako tsa gore supervisor a tseye gore o ne a sa bereke o tla nna le bosupi o tla nna le bosupi ba gore tiro ya gage e le e le mo job description o e dirile mm. mme e e ne a e dira over and above mm. mmereko wa gage mo job description yone o e dirile so ga go ne go le yalo nke nne a kgonne le go tila tsone di sentse a di tlhalosa tsele go ya go mm. di-hearing So mm. because nke be go na le sesupi sa gore o ne a fiwa mmereko o mongwe o ne a kgarakgatsega mm-hmm. le gone go kgarakgatsega go mo tirong go go feleletsa go contributa ko go yone occupational burn out fela ga ke lebelela gongwe ya ka tlhokaina na bua gore nako nngwe maemo mo maemong a kwa tlase motho ke o mo godimo ga gago o fiwa tiro e e seng ya gago e be fale o tshosediwa ka insubordination a le sona seo ga se tle se go tsenya kgatelelo ya maikutlo bathong le tlhaloganyo thata sa tsenya especially ha ke diriwa ke moeteledipele wa gago because dilo tse dingwe tsotlhe bo di dira fela gonne o tshwanetse o di direkile eh, eh, eh, o kopilwe ke motho o leng mo godimo ga gago o e leng gore ke ene ultimately a tlo go go appraisang mm. mme go botlhoko ka nako ya gore a go appraise a ba sa tseye ditiro tse ne a ntse go fa tsone a di tsenya mo tse o di dirang mm. go tlebe go tsaya gore ditiro tse o ne di dira fela mm. and se sengwe ke gore ga o ka dira kotsi o dira dilo tse e leng gore o ne o sa di thapela tse di seng mo job descriptioneng mm. a ka kgona go itlhatswa matsogo a re ene o ne a seo ko wena o iphileng tiro eo ka gore ga gona tumalano gope hmm. doc a re feleletse re re lebelele gore tse tsotlhetse re ka di lwantsha jang kgotsa motho a ka bona kalafi jang mo um kgang e ya occupational burnout um go ka nna le kalafi fela ya kansere tlhalosa um ko ditirong ko o kry-eng go na le job burnout e ntsi like ditiro tse di tshwanang le bo sepodisi ditiro tse di tshwanang le tsa matitšhere ditiro tse di tshwanang le tsa manese ko re bonang go na le job occupational burnout e ntsi go ka lekwa gore go nne le support support from managers batiri ba seke ya re ga ba bona ba le motlatse ga kgatelelo ya tiro e ntsi ba palelwe ke go ya ko di-manager-eng tsa bone ba ba itsisa and se sengwe gape ke gore batho ga ba kgone go nna le flexibility kana freedom ya go dira ditiro tsa bone ba dire di-decision ka gore dinako tse dingwe baeteledipele ba bone ga ba ba letlenle mme ka nako eo ya gore motho a kgone ga a kgona go fiwa a filwe freedom ya gore a kgone go dira di-decisions a di-discusse le bone ba ba mo eteletseng pele ba o kgona gore a nne free ko tirong e re ga nna free ko tirong o kgona go gola a ba ithute dilo tse dintse di leng tse di seng mo tirong ya gage e le part ya dilo tse di leng ko tirong dr ross re lebogile thata o tlhole sentle re tla kopana mo nakong e tlang a kere aha ke dr rosso no o ka tshwanna ke gore letsatsi la gompieno re nne le botlhokaina ra itse gore ne o ka boeleditse go tsaya karolo fa fela mmila o mosesane le nako e khutshwane a re tsamaye a re tlhokomelaneng kwa ditirong a re itlhokomeleng kwa ditirong o reditse motsweding fm konka bokamoso